Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo siinii jirra sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffanne qophii jaarmee bultii islaamaa isiniif dhiheessina murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaallatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن أكيف توتا تلفزيون الهدى لا بقنا كم جرتن جتشا كما سكنتا كينيا سكنتا أدتشا دبر راجتشو لكم سقل ميد بجافي سقلتمي سديت الرت gaafata waan jedhu ambiya faranjiitiin jiraadha. Bultii ijaarratuu barbaada. Amma dura bultiin ijaaranne. Intarneet akkaan tiktook irratti wal barannee ja'a. Hojii haasoyinee lakkoofsaa wal jirjiirree lakkoofsaa gara waasaabiitiin irraa fudhadhee wali bilbilaa turree ja'a. Duuba osuma akkasii jiranuu suuraa kana ergi jennaan lakkeen suuraan ergu jettee diddee jedhe. Viidoodhaan wallaalla malee. Akkasitti duubaa viidoodhaan yeroo wallaallannu intalli haalaan bareeddii jedhuuba. Intalli haalaan bareeddii jedhu. Amma duuba bareedina isii argee jennaan gama amala isiidha. Gama gartee haala isiidha. Deemee jedha. Dubbini gabaabsinaaf hedduu dheereesse. Duuba akka qura'aana haffazte natti himtee jedhe. Qura'aana haffazuu isii kana duuba eega irraa beekee intalli quraana haffazte ta dhiisanii miti jechuu ufuma ofitti himee itti marxifadhee jedha duuba. Barnootatiin islaamaa ni qabanaan jette akkasuma haalallee gaafadhee haalli kiyyallee nama gaariidha naan jettee jedha. Inni karuma laaftu deeme karaa laafa soban beeku waan soba jedhan kana karaa inni jiru karaa inni bahe akka waan hin bahineeti inni kun gaafataaf kun jechuudha. Amala gaafate amalli kiyyaa. ajaa'iba jetteen diinii gaafatee habisa quraanaati jetteen fatanee laalle qormaatee laalle hibzii qabaachuu isiidha. Uumasiin jetteen dhugoomseetuma deemaa jechuudha. Carraa bareedaa argadhe jedheetti ariifate. Ufitti himee jedhee gagartee intala quraana qabdu tabiifa qabdu taate je'eetiin ofirraa itti ce'ee jechuu isaati duuba. Osuma kanatti jirru haaja wayitiin qaba horii namaattu narratti badee waan ergi jennaan. birri kuma saddeet ergi jettee ofirraa ergeef ilmoo agartee kuma shan godhee ergeef ja'a. Ol dabaleef duruu gartee garaan laafee jechuudha. Ammallee horii namaattu narra jira jennaan ammas ergeef mallaqni naa hanqate jettee ammallee ofirraa itti himatte dabalii naaf ergi naan jettee jennaan doolaaraa dhibba akkasitti ergeefii ja'a. Alaa kulliin gaafataan keenya dubbii keessa deddeeme. amma bakka kana kunoo shakkiin isaa asitti hin shakkee jedhe. Intalli tun horiin kun waluma shakkisiisa duruu shakkiin dhufu. Gaafa dura hanga kiisha isaa isiin hin seeninitti maleekaa godheetu hojii deemu jira waan isiin jetteen dhugoomse ni gaafata ni deebistii fi ni dhugoomsa akkasuma hojii deeman. Dubbiin dhuftee bakka kiishaa geessa jechuudha. keesha seenuu eegallaan isiin asitti gartee janaazaan loo ta'e namni ni dammaqa jechuudha. Janaazaanis asitti lafaa ka'eeruu hin godhata. Keesha seenuu eegallaan namni kun nama akkamii maaliif deemaa okkokkoo jechuun amma dhufaa jechuudha. Amma qoranna gattaa'e intala gaaf duraa saddaqtu kisii dhugoomsee malee waan biraan jenne qoranna gattaa'e amma. طيب yeroo qoratu isin quraana haffazuu amma irra gahe. Intalli quraana haffazuu jala deemee gaafatee amma irra gahee jechuu dhugaan haffazuu argatee jira. Garuu ammoo ni kijibdinaan jedhan jedhe. Ni kijibdinaan jennaan bilbila gartee ofirraa cufee jedhe. Bilbila nama biraatiin natti dawwaltee rabbiin na qabdee jennaan ofirraa rifadhee hojii haasa'uu eegalee garuu fuudhuu fedhuuf jedhe. Ammas gartee anta biraa wajjin illee haasa'uu eegalee jira je'a. Intalli tunis yeroo mana haasoysiistu kanaas nama biraa haasoysiisu jirti je'a. Furmaanni inni bika tana barbaadu intala rabbiin na qabdu tana akkamiin godhaa? Ammas biraa wajjin haasa'uu jiraatunis akkamii? Akkana jedhe. Balisa keenya tartiibara rabbi nu haa kaa'u. tartiibni si jalaa bade gabaabdutti. Tartiibni tokko isa si jalaa bade. Intala akkanumatti dhugoomsuu keeti. Ati nama akkam jettee si gaafattee isin maan deebisaa si kennitee raayitti jetteeni sanuu dhugoomsuu. Ammallee qilleensumarraa laaltee bareedina isiidhaa akka ajaa'ibatti murteessu. Ammas. intalani kijibdi jedhanii si himan kijiba osoo beeytu rabbiin na qabdi jetteeti deebitee haasa'u haasawa kana keessattis ammas fuudhuun fedhu jette maaf itti deebitee haasa'u taree yookas ta'e dogongora hedduu si jira siin jenna gabaabdutti jechuudha dogongora kee sirreeffadhu siin jenna akka hundattu ati gaafachuun kee gaari waan sirratti wal qabe adda baafachuudhaaf. baga gaafatte jenna. Waan siin jennu intalli egaa ni kijibdi jedhanii si himan. Egaa atuu ammallee gartee kiisha kee seentee isiin kiisha kee keessa waa barbaadu eegallaan shakkii lafaa eegalte dubbiin tun eessaaf deemtii haga tokko atuu ni beektaa jechuudha. Sababni diinagdeessitti eegalamee jira. miliqni afaanii jechoonni kijibaa argamee jira. Ifa lameen kana waliin isii wajjin jiraachuun fedhuu keetillee himtee jirta. Ammoo rabbiin na qabdee bikka rabbi si dubbatan sani garaa laafte jechuudha. Tayyib namni tokko rabbiin si qabee horii kee yoo saame ni dhiistaa? Mooraa kee yoo yaafate? Akaawuntii kee yoo cabsate? Namni tokko rabbiin si qabee ilmoota si jalaa fudhate rabbiin na qabe jettee dhiista dhiistu jechuudha rabbiin si qabaa namni waan hin taane dalaguun hin ta'u yoo irra naa dabre ittiin deebi'u balleeyse jechuudhaan sitti wayi waatte sun dhugaa lafa jirtu nama tokko ka waru waate ka waan akkanatti hin deebi'u jee yoo si amansiise namni sun irraa qeebaluu dandeessa. amma gama filannaa intalaati warri ogeeyyii waan jedhan namni tokko ogeeyyii asiin duraatirra ilma isaa yeroo gorse waan jedheen idha aradta an tasxaba rajulan faaqdibuhu fain ansafaka min nafsihi falaa tadac suxbatah nama tuttuqanii laalan jechuu tuttuqaa gartee macasiyaan ta'in tuttuqanii ofirraa laalan nama tokko yoo saayibuu feete wahii lallaali jedhe yoo aarsitee aarii san liqimsee qixa sirriitiin si wajjin jiraate wasanaa sitti bahuu dhabe namni sun nama jabaadha saayibiyya. Akkanumatti wama isiin jette qeebaluu saddaquu dhugoomsa osoo hin ta'in qormaatuun argamuu qaba sirra. Idha aratta an takshifa almuhiixiina bika warra siin naannawee siin marse kanamuu nama si jaalatu fakkaatu warroota akkanaa adda beeku yoo feete dhugumaan jaalalli isaaniitu hin jirti ارمي العظام ستظهر الكلاب جان لا في مدرب بلالي جان سرين بك كان رفته وصوات نمنيف رفته الرقوت جتشو أتي لا في قف درب ارم البذور ستظهر على عصافير جان أتي من آن فجاسي شمبرون إيسا رفته قورتين أقرتو ارم نفسك سيظهر الأصدقاء لبوتي لفت دربي jaalalleen aboomaa kufte jettee tafiidee ol si qabdu yeroo san mul'atti jechuudha. Osoon yoomin akka nama hiyyeessaa fakkeenyaaf yoo of goote osoo hin rakkatiin guyyaa tokko akka nama rakkataa yoo of goote warri dhugaan si jaalatu rakkina san baqaasuuf si jala fiiga warri kun namtichi lafa dhabe faayidaa maal qabu nu yaasaa jedhanii kaanii sirraa kutan jechuudha. Duuba intalli sun si jaalatte moo biyya alaa Ameerikaa san jaalatte laaluu qabda. Jaalalli isi ana moo horiidha adda baafachuu qabdaa jechuudha. Waan jedhan intalli ni bareeddii jee فليس كل ما يلمع ذهبا جان wannummaan ifu hundi waa zahabaa ta'ee mul'atu wanni ifu hundi zahabaa miti namni bareede hundi bareedaa miti beeke kal'oon bareeddee hojiin isaa irra fokkataa hojii ta'e argamuutu mala cufti waan ifee ziqayaa miti jaan cufti nama bareedeetilleen namaa miti cufti nama bareede bareedina san jalatti waan dhokatu jira. waan heexurra irra hadhaa'u hunda namaa osoo hin ta'in namaa garii jechuudha. Bareedaan hundi waa haalli isaa bareedaa miti. Fokkataan fuula fokkataa hundinis waa xabi'aan isaa hundi fokkattuu miti. Ka hojii jiraatan fuula osoo hin ta'in xabi'a haala bareedaa san haala diiniiti. إذا أردت الزواج فلا تبحث عن النساء بل ابحث عن الرجال أكن جان يرو فودفيته دبرتين برباديني ديرو بربادي جان فودفينان دبرتي دامي كأتي برباد ديرو بربادي جان ديرا ديرا كم قوتا برباد دير ما بربادا بل ابحث عن الرجال ففي بيوت الرجال توجد النساء جلال mana dhiirtolee keessatti dubartiin argamti. Dhiira jajjabduu barbaade jechuudha. Dhiira kutannoo murannoo diinii qabdu. Mana warra sanii keessa dubartiin kutattu murattuun diiniidhaa argamti jechuudha. هل تلد الحية إلا الحية تلك العصا من هذه العصية هل تلد الحية إلا الحية جوين جوين من أنتي إن أنتي يجو نمني nama akka isaa oomisha haga tokko haga tokko jechuudha manuma nama gaariiti dhiira jabduu hinaaftuu diiniidhaaf loltu manuma san keessaa dubartiin diiniif hinaafte loltulleen argamti dubartii laaluu dhiisii dhiiruma laalii jedhan duuba warri dhaamu ogeeyyiin jechuudha gara biraatiin kijiba intalarratti agarte kijibni kun waan jedhan alkazibu هو رأس كل الخطايا وبدايتها وهو أقصر الطرق إلى النار كجبني متى شوفا دوغنغوراتي جا متى هند دوغنغوراتي فو كجبت متى انت لسون يوسي كجب ديس دوغنغور سيستي كجب سيسن فوتي هذا أبا كيتن دوغنغور سيسن ملا سايبان كيتن دوغنغور سيسن ملا haasawa namni tokko namatti haasa'e kanama biraa tokkotti dabarsanii namni sunillee wal jalaa dabarse keessa'u zaman ammaa kana fa'a. Zaman addunyaan guutuun miidiyaa taate haasawii nuun deessi raggabba'e. Nama hedduutu kijiba tokkoon dogongora jechuudha. Dogongora guddaa seena jechuudha. Badii guddaa seena jechuudha. Kanaaf kijibni ra'asu kulli al-khaxaayaa. mataa cufa dogongoraatii. ammallee أقصر الطرق إلى النار كران قبابا قري بالذات تنقين كجيب خرجان وقا دبتو الأبون بدي هدون ما دليسيس بدين سنفوت جهنم من أيتر كجيب نمتما نساء فإن الكذب يهدي إلى الفجور كان جيب نبي كين عليه الصلاة والسلام شبوت سلاك يجو كجيبني وإن الفجور يهدي إلى النار شبون أمو فوتيو ibiddatti nama nayti kanaaf jecha wallaafaa miti kijibni jechuu haasawa ummata keenyaa keessatti maaltu jira oduu namni wal jalaa fuudhee haasa'u jechuu haqiqaa ta'uutu mala namni lama dalayduu barbaadan tokko kijibaa argate tokko ammoo nama hatu argate lachuu dalayduu tana hojii isaanitti dhaqan namtichi hatu kun kaan nyaatee kaan fuudhee kaan luqqaasee akka godhu dhabee ofirraa riskiin dura guuttee jennaan hannuma sun ofirraa irraanfatee taa'ee jaan namtichi kijibu ammoo kijiba san dhiisuu dadhabee nyaanni inni nyaatulleen kijiba irraa muruu dadhabee dhugaatiin bareedaan inni dhugu tajaajilli bareedaan inni ganda sanitti tajaajilamu kijiba irraa muruu dadhabeet jaarsaaf jaartiin ganda sanii adda baase jedhan akkam godhe bishaan xiqqoo oo'isee akka nama hin gubne xiqqashoo gartee bu'oysee oo'isee karaa jarri raftu kanaan dhangalaasee jedhan bishaan dhaqee firaasha isaanii jala seene ganama yeroo lafaa ol ka'an bishaan coorja'a. intala maa fincaantee jeen lakkeen hin fincaanne jetteen fincaante jennaan ani fincaanne eenyu fincaane ree si fincaane kaa jetteen ani fincaane si fincaane si si waliin jechaa dhaqanii kaanii gargara yaa'an jaan namtichi gama ooyiruu isaa bobba'e guusa yookaan daboo qaba namoota ooyiruu isaa dalagu warroota kana dalasiisaa oole yeroon laaqanaa geesse jennaan nin galaa laaqana isinii fida jedhee ka'ee jedhan duuba galeen laaqana isinii fida jee yeroo kana gaa kabadii balleessu kuni dalayduun isaa achi keessa jira ati abbaa dhimmaati dalaysiisi dalaydoo warra guuza siibee kana dalaysiisi anaas si fidaa jeen jaan ka'ee galee yeroo galu lallabee haadha baluu dafii nyaata fidii siin jee abbaan ibalu yoo akka eda fincaaniin nuba xabbatte san taate malee jee jedhan Aalama guutuu keessatti maqaa kiyya nyaatee nama balleessee uuka jettu. Isiillee waan jetteen itillee yookaan kal'oo machallaa yookaan taate edha fincaaniin balleessite san aduu keessa baasee isii goggoysaa ture nyaataayyuu godhuun dhaqqabne jedhiitti naa himi. San fudhatee fiigee mataa ummataatirra dhaabbatee haatee baluu waan siin jette. itillee ati itti fincooyte eda isii goggoosaa ture siin jette way way way way aalama guutuu kee keessatti maqaa kiyya na nyaatte intalli kun gaja'u achii fiigaa gale yeroo galutti isii tana ni dhawee ni ajjeese yeroo ajjeesu ni awwaalee jedhan amma fiigee namtichi kun ka duraa waliin dhaqe kun gosa intalaatti dhaqe. Gosa intalaatti dhaqee namticha namtichi keessan intala soddaan keessa sun intala teessan sana ajjeesee jira. Bikka inni itti qabbarillee haraa siin garsiisa jeen jira. Kaanii fiiganii qabrii garsiisee qabrii isaan laalanii achi as deemanii namticha ajjeesan jedhan. Kijibni hagana takka deeme. Qissaan kun dhugaa ta'uu mala. Dhugaa ta'uu baatullee wanni kijibni dalagu wama akkanaati. Shakkiin godhin. Kanaafuu hama kijibni gartee intala kijibdu wajjin jiraachuun hamaadha. Kanaafuu kijibduu ofirraa dhiisin jenna obboleessa keenya. Sagantaa keenya keenya kanarraas dhaabbataa. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة اللقاء
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek Muhammad Waadoo rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageenyerraa fayyadamu nu haa godhu. Egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaa keenyarraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessumee suutiin anfarhee aadam kutaa teeknika nuura hudaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaya rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما